radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye leta zunze ubumwe za amerika izakomeza kuba bimwe mu bihugu bishakisha abakoze jenoside mu rwanda
wafashije mu gushyiraho n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda amerika ntabwo izahagarika gukorana n'u rwanda mu gufata abakoze jenoside gushyikirizwa ubutabera mary catherine fi umunyamabanga wungirije muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'amerika ushinzwe ibibazo by'afurika muri kaminuza biyaga bigari iri mu ntara y'amakamba mu majyepfo y'u burundi hari amashami yahagaritswe kubera kubura abanyeshuri nk'amajeni sivire hari igihe umuntu atinya kujya kuyigamo kubera iki araba ati sinshoboye ibiharuro byoba ari byinshi ibyo twita imboroko zoba ari nyinshi ugaca usanga uri kuriyumvira nawe uko wiyizi ukabona ati iki ntacyo nojamwo ku mpamvu ntabyoshoboye mediatrice ishimwe wiga mu ishami ryo gutunganya ubukungu aya ni amakuru iwanyu mu ntara mbahaye ikaze duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kanamugezwaho na mugenzi wacu aloyize bigirimana aloyize wiriweho mwiriwe neza veniste turahera mu karere k'ibiyaga binini umwari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu warigambye igitero cagabwe mu mihana yo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo cahitanye abantu mirongo ibiri nk'uko vyemejwe n'inzego z'ubutegetsi ubwo bwicanyi bwabaye ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ahitwa musandaba hanze y'igisagara ca beni ni kimwe mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi birushiriza guhitana abasivile ubutegetsi bwagiriza umuhari w'iterabwoba adf kuba ari wo wabikoze colonel charles omeonga umurongozi mu nteko za leta ya kongo muri teritware ya beni yavuze ko kuwa gatanu baharuye abahitanywe n'abo baroberi bagera kuri mirongo ibiri uwuharanira uburenganzira bwa muntu kasereka kasayiriyo we yemeza ko ibitaro biri hafi byakiriye ibiziga mirongo ibiri na bibiri umuvugizi w'igisirikare mu ntara ya kivu ya ruguru aho ubwo bwicanyi bwabereye antony mwarushayi yatangaje ko abakoze ubwo bwicanyi bakoresheje imihoro kugira birinde abasirikare ntibavyumve ngo baze bahangane nabo mu ndwi iheze abasirikare b'ishyirahamwe mpuzamakungu oni bari kugarukana amahoro n'umutekano muri kongo barateye ivyatsi ubundi bwicanyi bwakozwe na adf nyene mu ntara ya ituri bavuze ko abantu mirongo itatu baguye muri ubwo bwicanyi amakuru mu gisata c'impunzi n'abimukira abimukira babiri barapfuye abandi hafi mirongo ibiri baraburirwa irengero inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiriye mw'ibahari mediterane hagati ya tunisiya n'ubutaliyano ishyirahamwe ry'abadagi ritabara ryavuze ko ryashoboye gutabara abandi mirongo ibiri na babiri rica ribatwara mu izinga rya lampedusa ubwo bwato bwazamye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishira uwimana mu barokotse harimwo abagabo n'abagore bamuka muri Cameroon, Cote d'Ivoire na Mali nk'uko byavuzwe na Ingo Wealth kapiteni w'ubwo bwato butabara muri rusangi abimukira hafi mirongo ine nibo bari muri bwo igihe bwanduruka buva mu gisagara ca Sfax muri Tunisia itorokanzo ry'amakuru y'ubutaliyano ansa ryavuze ko abagore icenda bari mu barokotse mu minsi mike iheze abimukira baharurwa mu bihumbi nibo bashyitse mu izinga rya lampedusa ry'ubutaliyano riri mu birometero hafi ijana na mirongo itanu uva ku nkengera za tunisiya ubushikiranganji bw'ubutaliyano bw'intwaro mu gihugu hagati buvuga ko abimukira ibihumbi cumi na bine bashyitse mu butaliyano kuva mu ntango z'uyu mwaka
washington ijwi rya amerika ku mugabane wa buraya papa francisco yarasabye abemera gusengera abanyagihugu ba ukraine n'uburusiya mu butumwa yatanze ejo ku munsi w'imana hahimbazwa pasika papa yarashimiye kandi ibihugu byafashije impunzi acahamagarira ibiganiro hagati ya israeli na banyepalestina asaba imana gufasha abanyagihugu ba Ukraine mu nzira yo kurondera amahoro asaba kandi umuco wa pasika kumurikira abarusiya yarateye akama amakungu gukora kugira intambara iriko irabera muri Ukraine irangire ndetse intambara zose n'amaraso ariko araseseka ku isi uhereye muri Siriya bihagarare mu makungu kandi intumwa za arabiya sawudite zaragiye muri yemene ryo ku munsi w'imana mu biganiro bishobora kuzoshika ku masezerano y'amahoro n'abaroberi b'abahuti bashigikiwe na irani abo baroberi nibo bagenzura umugwa mukuru wa yemene sana abadiporomate bavuze ko arabiya sawudite iriko irarondera inzira yo kurangiza intambara muri ako karere izi ntumwa zishitse haheze ukwezi ubushinwa bufashije mu guhuza arabiya sawudite na irani ibi byateye icyizere ko ari intambwe izoshikana ku kurangiza burundu iyo ntambara imaze guhitana ibihumbi amajana by'abantu nayo mu bufaransa umushikiranganji wa mbere w'intwaro mu gihugu hagati yavuze ko abantu barenga cumi bahambwe n'ibibomoke by'igorofa yasenyutse inyuma y'aho iturikijwe n'imbeya z'umuriro zadutse muri yo mu gisagara ca marseille ntibiramenyekana ko hari uwishwe n'iryo sanganya canke icariteye iyo nyubako y'amagorofa atanu yasenyutse inyuma ya saa sita z'ijoro ku munsi w'imana umukuru w'igisagara ca marseille benoit payan yavuze ko abantu batandatu batwawe mu bitaro kuvugwa
urakoze aruyizi bigirimana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewu wa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
leta zunze ubumwe za amerika izakomeza kuba kimwe mu bihugu bishakisha abakoze jenoside mu rwanda ibi byatangajwe n'umunyamabanga wungirije muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'amerika ushinzwe ibibazo bya afurika mary catherine fi yabivugiye mu muhango kwibuka ku nshuro ya makumyabiri n'icyenda jenoside yakorewe abatutsi umuhango wabereye i washington dc timu harisi ishimwe uyu muhango wo kwibuka wabereye mu cyumba kinini cy'inzu ikoreramo abanyamakuru hano i washington national press club ni umuhango witabiriwe n'abantu bari hagati y'ijana mirongo itanu na magana abiri muri bo harimo ambasaderi w'u rwanda madamu matilde mukantabana na morifi umunyamabanga wungirije muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ushinzwe ibibazo bya afurika n'abandi bategetsi bahagarariye ibihugu byabo ambasaderi mukantabana yashimiye abitabiriye uyu muhango wo kwifatanya n'abanyarwanda muri ibi bihe yumvikanisha ko iki ari cyo gihe cyo kubona inshuti nyayo
ubufatanye bwanyu n'abanyarwanda muri ibi bihe twibuka ibyaranze amateka yacu ni iby'agaciro gakomeye mu bihe nk'ibi niho uba ukeneye inshuti kandi mwaje ndabashimiye ku bw'ubucuti n'ugufatanya ambasaderi mukantabana yashimiye kandi ku buryo bwihariye leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika ni umufatanyabikorwa wacu wo kwiringirwa wadufashije kongera kwiyubaka no kugera ku majyambere twizeye kandi ko tuzakomeza kugirana umubano mwiza no gushimangira ubucuti morifi umunyamabanga wungirije muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika ushinzwe ibibazo bya afurika nawe yagize ati
amerika yabaye kandi izakomeza kuba kimwe mu bihugu bikomeye cyane mu gushakisha abakoze jenoside twafashije mu gushyiraho n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda amerika ntabwo izahagarika gukorana n'u rwanda mu gufata abakoze jenoside gushyikirizwa ubutabera minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika anthony blinken nawe yageneye ubutumwa u rwanda muri ibi bihe byo kwibuka abinyujije kuri twitter yavuze ko leta zunze ubumwe za amerika yifatanyije n'u rwanda mu kwibuka ku nshuro ya makumyabiri n'icyenda jenoside yakorewe abatutsi yongeyeho ati turunamira kandi n'abo bandi bishwe bazira kurwanya ubutegetsi bwakoraga jenoside mureke twiyemeze gukumira ko ishyano rya jenoside ryazongera kuba ibiro by'uhagarariye leta zunze ubumwe za amerika muri oni mu butumwa bwe ambasaderi linda thomas greenfield yagize ati mu myaka makumyabiri n'icyenda ishize amahano atavugwa yarabaye mu minsi ijana y'amahano yabaye mu rwanda ibihumbi amagana by'abatutsi barishwe muri jenoside yatijwe umurindi n'imvugo zihembera urwango zibasiraga aba banyamukeye abahutu n'abatwa bagerageje kurwanya ibi byaha nabo barishwe ambasaderi greenfield yatangaje ko igihugu cye cyifatanyije n'abanyarwanda mu minsi ijana yo kwibuka no kunamira inzirakarengane zahasize ubuzima agira ati dushimiye kandi ubutwari bw'abahagurutse basaba ihagarikwa ry'ubwicanyi iterabwoba n'urwango ambasaderi linda thomas greenfield yavuze ko mu mwuga we muri serivisi y'ububanyi n'amahanga harimo no kuba yarakoreye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mu ntangiriro za jenoside ubwo yakoraga nk'umuhuzabikorwa ushinzwe ibibazo by'impunzi mu karere ati nyuma y'imyaka mirongo biratangaje gutekereza ku mpinduka nini abaturage b'u Rwanda bamaze kugeraho madamu Linda Thomas Greenfield mu butumwa bwe yongeyeho ko leta zunze ubumwe za Amerika itewe ishema no kwifatanya na leta y'u Rwanda n'abanyarwanda mu muhate wo gutsinda uyu murage mubi na kimwe mu bihe by'icuraburindi byabaye mu mateka y'inyokomuntu ati turashimira u Rwanda kuba rwarahisemo gushakira ubutabera abagezweho ingaruka ibyatanze umusanzu rusange wo gukira ibikomere no guhuriza hamwe abanyagihugu uretse amagambo yavuzwe n'abategetsi bari bitabiriye uyu muhango hari kandi abatanze ubuhamya barimo konsole nishimwe utuye mu mujyi wa new york kumva ntabwo ari ibihe byoroshye ku muntu wahuye n'aya mateka kuko wongera gusubira inyuma ugatekereza inzira waciyemo n'abawe wabuze n'ibyakubayeho ntabwo ari ibihe bitworohera ibintu ubana nabyo ubuzima bwawe bwose nubwo ari imyaka makumyabiri n'icyenda ariko ntabwo biba byoroshye igihe cyose umuntu ageze mu bihe byo kwibuka ubuhamya burambuye bwa konsole nishimwe yabukubiye mu gitabo yise tested to the limit urakoze tim haris ishimwe mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika imibare y'ubushakashatsi bushya bwakozwe ku ndwara y'umubyibuho ukabije irerekana ko niba nta gikozwe vuba kimwe cya kabiri cy'abaturage batuye isi bazaba bugarijwe n'iyi ndwara bitarenze umwaka bibiri na mirongo itatu n'itanu abakoze ubushakashatsi baravuga ko uduce two twose tw'isi twugarijwe temistokle mutijima raporo y'uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'itatu y'ibyavuye mu bushakashatsi bwakozwe n'umuryango mpuzamahanga wita ku ndwara y'umubyibuho ukabije bwitwa World Obesity Atlas WOA mu mpine igaragaza ko miliyari zirenga enye z'abantu mu isi bazaba barwaye umubyibuho ukabije mu w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itatu bazaba bavuye kuri miliyari ebyiri n'ibice bitandatu bariho muri bibiri na makumyabiri imibare y'ubu bushakashatsi isanzwe igenderwaho n'ishami rya loni ryita ku buzima oms ku byerekeranye n'iki kibazo iyi mibare y'ubushakashatsi bwakorewe ku bihugu ijana na mirongo inani igatangazwa ku itariki ya kane y'ukwezi gushize kwa gatatu umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya umubyibuho ukabije iragaragaza ubwiyongere bwa mirongo itatu ku ijana mu gihe cy'imyaka cumi n'itanu ubwiyongere bukabije bw'iyi ndwara kandi buragenda bugana ku kuba icyorezo mu bice byose by'isi ibihugu byo mu karere k'inyanja ya pasifika nibyo bigaragara muri iri gereranya ko bizagira ubwiyongere bwinshi kuruta ahandi muri iki gihe cyo kuva mu bihumbi bibiri na makumyabiri kugeza mu bihumbi bibiri na mirongo itatu n'itanu nka repubulika z'ibirwa bya kiribati na tonga bizagira ubwiyongere bwa mirongo itandatu ku ijana ni mu gihe muri polineziya y'abafaransa ho abarwaye umubyibuho ukabije baziyongera ku kigero cya mirongo itandatu na gatanu ku ijana naho muri mikoroneziya biyongere ku gipimo cya mirongo itandatu na kane ku ijana ku mugabane wa amerika leta zunze ubumwe za amerika niza ku isonga n'ubwiyongere bwa mirongo itanu n'umunani ku ijana igakurikirwa na kanada na mirongo ine n'icyenda ku ijana akarere k'amajyaruguru ya afurika niko gafite imibare iri hejuru ku mugabane wa afurika n'ubwiyongere bwa mirongo ine n'icyenda ku ijana mu bihugu bya nigeria misiri na libiya ibyo bigakurikirwa na tunisiya ndetse na maroke bizagira ubwiyongere bwa mirongo ine na gatandatu ku ijana buri kimwe umubare nk'uwo kandi ni nawe afurika y'epfo ifite ikigereranyo cy'umuryango mpuzamahanga wita ku mubyibuho ukabije cy'umwaka wa bibiri na makumyabiri n'itatu giteye impungenge ku isi yose ku buryo nta gihugu na kimwe kiri ku rwego rwo kugera ku ntego yo kurwanya uwo mubyibuho oms yari yihaye mu myaka cumi n'itanu yo kuva mu bihumbi bibiri na cumi kugeza mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'itanu rumwe mu ngero z'uburemere iki kibazo gifite ni ubwiyongere bw'umubyibuho ukabije mu bana ingimbi n'abangavu abanditse iyi raporo bagaragaza ko abari mu kigero cy'imyaka kuva kuri itanu kugera kuri cumi n'icyenda bugarijwe cyane n'umubyibuho ukabije hose ku isi mu mpamvu zirimo gutera ubwiyongere bw'umubyibuho ukabije harimo uburyo bw'imirire bugenda bwibanda cyane ku biribwa bikorerwa mu nganda harimo kandi ubwiyongere bwa kirogoya zibangamira imikorere n'imikoranire y'imvubura n'ingingo zigize umubiri w'umuntu ubu zigaragara mu bigize ubuzima bwose bwa muntu nyuma hakaza n'ingaruka z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda nk'uko inyigo y'umuryango mpuzamahanga ku mubyibuho ibigaragaza ibyo byose birabangamira urugamba rwa za leta z'ibihugu rwo kurwanya iyi ndwara raporo ikaburira ko nubwo gukumira no kuvura indwara y'umubyibuho ukabije bisaba ishoramari riremereye ikiguzi cyo kunanirwa kubikora cyo kizaremera kurenzaho ubushakashatsi bw'uwo muryango bugereranya ko ingaruka z'iki cyorezo ku bukungu bw'isi zizagera ku kiguzi cya miliyari ibihumbi bine z'amadolari y'amerika uhereye ubu kugeza mu bihumbi bibiri na mirongo itatu n'itanu niba nta gikozwe mu guhagarika ubu bwiyongere urakoze temistokle mutijima mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri kaminuza y'ibiyaga bigari iri mu ntara ya makamba mu majyepfo y'uburundi hari amashami yahagaritswe kubera kubura abanyeshuri ayo mashami arimo iry'iterambere amategeko n'ikoranabuhanga mu by'itumanaho iyi kaminuza imaze imyaka itandatu gusa ishinzwe inkuru ijwi ry'amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na tiyeri vendayishimiye ibyo bisate n'ibijyanye no gutunganya ubutunzi ibitera bifudika si uko hasabwa amahera y'ishuri menshi kurusha muri ibyo bihurumbirwa uhagarariye ico kigo rishari niyo nkuru yibaza ko bareka kubyiga kuko batinya kuyoberwa guhurumbira ibyo bisata byigisha ibyo gutunganya ubutunzi nabyo byoba biterwa n'agakuku ishimwe mediatrice ari mu gisata co gutunganya ubutunzi wasigura ko hari ibisata bitinywa kuko bigumye nk'amajeni sivire hari igihe umuntu atinya kuja kuyigamo kubera iki araba ati sinshoboye ibiharuro byoba ari byinshi ibyo twita imboroko zoba ari nyinshi ugaca usanga uri kuriyumvira nawe uko wiyizi ukabona ati iki ntacyo nojamwo ku mpamvu ntabyo shoboye uwo mwigeme yashimye ico gisata kuko azosaba akazi ahantu henshi kandi hatandukanye ico gisata kiramwigisha kwitunganiriza ubutunzi ku bitaro ndashobora kuja gukorayo kuko barakenera ubujera ry'amahera hanyuma ku mashure hose ndashobora gukorayo mugabo kandi sintibagiye ko iyo turiko tuyiga batwigisha no kuraba iby'iwacu e, ubwacu twebwe ubwacu baratwigisha no kwiteza imbere ni ukuvuga iyo rero uri kuyiteza imbere udashobora kumenya ukuntu uraba ibyo uriko urakora byose uca usanga bigiye nabi ariko mu gihe uriko urakora iby'iwawe ukamenya n'ukuntu biraba neza nibaza ko atakibazo na kimwe bigutera imana ishimwe estera nawe yiga mu gisata nk'ico ati nashimye kubandanya ibyo natanguye kwiga nkiri mu mashuri yisumbuye kuko narabikunze jewe mu ncamake nabonye no kuguma ndabikurikirana kuko narabikunze mbona nyene ariho noguma mbandanyiriza kuguma ndavyiga ndabibamwo ndabikunda uko nyene casanga noguma nkurikirana ico gisata nayo igituma hari ibisata bidahurumbirwa ni uko hari imyaka abanyeshuri baba bake mu mwaka wa mbere iyo badakwiye igitigiri gisabwa ca mirongo itatu iryo shure ntiriba rigitangura abiyandikishije baca bajanwa mu kindi gisata n'ubwo baba batacifuza bisigurwa nayishimwe mediatrice nk'akarorero hari ukuntu umuntu ashobora kuza kwiyandikisha kuko aba yagishe n'icyo gisata ariko amaze kwiyandikisha ugaca usanga uko iminsi igenda irahera abandi baronse kandi nonaho urahazi uko hameze twigishwa n'abavuye i bujumbura rero iyo bamaze kuba bake baca baraba ukuntu babashyira mu bindi bisata mugabo atari ku mvozi bavuye patiri yagamukamo amameri yiga mu gisata cyo gutunganya imigambi y'iterambere ry'aho ubaye nawe ati abo banyeshuri bibaza kwiga iby'inshuti canke umugenzi yize agatera imbere nawe bizotuma aba nkabo zo tubona kumbure ni hahandi usanga umuntu akurikira abandi bari imbere yiwe bakuru biwe cyangwa abandi bantu b'inshuti cyangwa ba bagenzi bacize ahandi naho ugasanga umuntu ntafise n'intumbero yaje kwiga bamurungitse kwiga cyangwa nyine yafashe umugambi wo kwiga mugabo ntafise intumbero ngo avuga ati nzoshika kuri iki n'iki n'iki akaba kwinjira aho abonye abandi bari cya gatatu gituma abantu binjira muri izo bisata kumbure bimwe vy'ukurota umuntu agira ati noja muri kirya gisata nzoba umuntu ahambaye nzokwicara mu biro tunganya ivy'amahera ivy'ubutunzi bashaka yo kwinjira muri izo bisata ijwi rya amerika ryashatse kumenya ko ibyo bisata bijanye no gutunganya uburyo bw'amafaranga ko bitoba bikundwa kuko ababyiga boba bashaka kuzorondera akazi aho bakorakora amafaranga gutyo bakayikorako ishimwe mediatrice na manishimwe estera bishuye bati sinashimye igisata kugira nkore ku mafaranga ahubwo nashimye igisata kubera ko nshobora gukora ahariho hose ataho nimiriwe oya oya si uko ntiwoge uruko kuko amafaranga ni ay'igihugu amafaranga ntushobora kuyiba ngo ngo ko nizihi ngo reka nzoshe nja gukora mu mafaranga ngo nzoshe ntunga oya ahubwo umukontabure niwe aba akwiye gukontorora ibintu neza ku murongo umwanya wo kuyiba yotunganya neza ibintu ku murongo patiriya gamukama mamere ati ico kumenya ni uko amahirwe y'umuntu ataba y'uwundi amahirwe y'umuntu ntaba y'uwundi kiretse gusa mu gihe umuntu wenyine niyo yosanga yagiye mu gisata agira akabona ko ashitse akagira umwete akagira umwete mu ishuri akagira umwete n'igihe asohotse iryo shure gukoresha bwa bumenyi yaronse birashobora kumufasha izo ndoto yagize akazozishikako ivyo rero bisobanukira ni gukora e, bisaba kwikuramo kurera amaboko bisaba e, gukoresha bwa bumenyi e, uba wararonse kubw'uwo mupatiri ariko ariga mu gisata co gutegura imigambi y'iterambere aho ubaye ati hariho ibisata urwaruka rwo kwitayeho na cane cane mu burundi aho tukiri mu nzira y'iterambere reka tubwire ivyo yashimye muri ico gisata icya mbere ni uko mbona ko hari igisata izo umuntu yiga y'ubumenyi umuntu aronkayo buramwugurura bukamuha ibyiyumviro by'ingene yoja kubaho aho abaye n'ingene yo kwiteza imbere icya kabiri nacyo icyo gisata kiraheza higaho umuntu n'ibyiyumviro ingene yogenda agateza imbere abandi aho abaye akabaha ibyiyumviro akabugurura ubwenge akabafasha akabunganira kugira ngo imigambi y'iterambere biyumviriye bariko barakora ubwabo canke bari hamwe hamwe na hamwe mu mashirahamwe koko ishobore kuja imbere kandi ishobore kubashikana ku kintu icya gatatu rero nico kitwinjiza nyezina muri uyu mugambi wa leta w'uko abenegihugu biteza imbere mu makoperative mu mashirahamwe patiri yagamukamo amameha ati ico gisata nicari gikwiye kubura abacigamwo kuko ni kirumara mu gihugu ku bw'ivyo rero nticari gikwiye ahubwo kubura aba- abanyeshuri bacinjiramwo ahubwo nico cari gikwiye kuronka abanyeshuri benshi kugira ngo turonke abantu benshi b'incabwenge bimboneza mu iterambere mu migambi kugira ngo aho tubaye batwunganire badufashe mu iterambere dushike ku iterambere turonke ubuzima turonke ingene twibeshaho hanyuma dushobore no gutanga tanga n'akazi kumbure aho tubaye muri bene wacu nabujyana cane cane tubona ubu uye abarondezi b'akazi canke mbere n'abakazi kaheze ushobora kurondera gushasha abo twita abashomeri batera bagwirirana inakari leodeta yahejeje muri ico gisata ati mu burundi ico gisata ni kirumara mu gihe hari igwirirana ry'abantu bari bakwiye kugihurumbira kuko kizotuma abacize batora umuti w'ingorane ziterwa n'ubwinshi bw'abantu icyo gisata kijanye n'iterambere ry'abanyagihugu ni igisata ciza cyane kuko tutavyirengagije umuntu azokenera iterambere kuva vuba kugeza yitavye imana ni ukuvuga nk- nk'igihugu c'u burundi uno munsi turi- turiko turonka aba- abantu benshi baba muri kino gihugu vyari bikwiye rero yuko aba bana bahejeje ubunyene baca biga kino gisata kugira bashobore gutunganya neza iterambere dufatiye no ku bantu dufise muri kino gihugu benshi patiri yagamukama agarutse ku gisata cigisha ivy'imibano kiza carazimanganye muri ico kigo ca kaminuza asaba ko n'ico gisata cohurumbirwa nk'ibindi ku bwiwe nta terambere rishoboka mu gihe mu kibano haba hari ibibazo mu gihugu kivuye mu ntambara nk'uburundi hari n'ayandi matati abahejeje ico gisata barakenewe kuko iterambere ntirishoboka mu gihe imitima y'abantu yama mu ruhagarara inakari leodeta aremeza ko hari urwaruka ruja kwiga ivyo bisata kugira bazokore mu mahera hanyuma bibe nk'uko bimaze iminsi biba hamwe hamwe rero bipfuza kuja kujera amahera yo mu mabanke yo mu mavuriro y'abagwizatunga kugira bikunde batunge hakiri kare oro itunga ryiza bari kurirondera babanje guca hasi nicyo gituma ubona uno munsi amabanke menshi usanga yibwe ama opita ugasanga yibwe kubera abo bana nta karangamutima muri bo bafise bafise akarangamutima ko kugomba gutunga ihutihuti uwo mukenyezi arababazwa no kubona urwaruka ruhurumbira ibisata byo gutunganya ubutunzi rutarondeye birambabaza kumva baja kwiga kugera amahera aho bokwiza kugera abantu kugira dushobore gutunganya neza iyi si imana yaduhaye iyi si tuyitunganye neza ku buryo nk'uko umukuru w'igihugu avuga umunwa wose uronka ico ushira ico ufungura umufuko wose uronka amafaranga aya mafaranga turondera iki kintu turondera cyo gushira ku munwa ni ngaha muri ino si dutegereza gutunganya tukayikora hanyuma duhejeje kuyikora abajera ivyo twaji- twagize bakaboneka nta karuta imana sirive yigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba ari no mu bashinze kaminuza imwe yigenga mu gisagara ca bujumbura arabona ko kubera hari ibisata bitakigira ababyigamwo bizotera ingorane igihugu muri kazoza urakoze Thierry Yves ndayishimiye tugeze ku makuru ya siporo mu Burundi ikipe y'urunani yatangiye neza irushanwa ry'umwaka rya basketball itsinda lezipo n'amanota mirongo irindwi n'icyenda kuri mirongo itandatu na rimwe ni irushanwa rizakinwa mu byiciro bitatu kugira ngo hamenyekane ikipe izahagararira Uburundi mu mikino ya basketball Africa League Desire Hatungimana ihiganwa ry'uburundi muri basketball ry'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ryatanguye kuri uno wa gatandatu ritanguzwa n'ibirori byari byitabiriwe n'imigwi igize iryo higanwa byari byatewe iteka na bamwe mu barongoye amashyirahamwe y'inkino nka alexandre muyenga arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi abavuzi b'ingoma ntibari batanzwe muri ibyo birori byo kugurura ihiganwa urukino rwari rurindiriwe n'abantu benshi kuri uwo munsi wa mbere w'ihiganwa rya viva basketball league rwahuje urunani na rezipo umugwi wa rezipo warangije agace ka gatatu k'urukino usumvye urunani inota rimwe ariko abakinyi b'urunani baza kwivyukiranya mu gace ka kane urunani rw'ijana amanota mirongo ibiri n'abiri kuri atatu ya rezipo uwo mugwi wayoboye urukino gushika mu gace ka gatatu utakaza urukino abakunzi basa n'abizeye zigamasabo fabrice amenyereza rezipo amenyesha ko urunani rwabasumbije ubunararibonye twatanguye neza mugabo ahanini catwishe abakinnyi bashasha na experience vraiment ya- yerekanye yuko bayiturusha ivyo tubona twari imbere yabo ama bashobora kuromota skoro baradutsinda batushije determination elvis hakizimana batazira gafisi icegera c'umumenyereza w'urunani nawe amenyesha ko bagize ibibazo bikomeye mu ntango ariko ko umukenyero bakoresheje mu nyuma wabafashije gutahukana urwo rukino Eh, none urukino rutari rworoshe uravye ingene badutanguye twari dufise plan doje twateguye mugabo iyo twatanguriyeko twagerageje kugira ngo tugire ino take i- ikore ku bakadre b'iwacu nk'uko murabibona mugabo wanse afite mama ipariko l'équipe adverse yaraje yiteguriye cyane abo bantu yagerageje kubabloka kugira ngo noshe rukino mu nyuma twagize une defense iri solide i- iri centre cyane kuri urya mukinyi wabo manda yiko arashuta cyane n'abandi turagerageza kugira ngo du- duse nk'amavisi en defense amacori kurikipira imipira dushobore ku- gukompensa nk'amanota abakunzi b'urunani bari benshi ku kibuga nk'uko vyama iyo uwo mugwi wabo wakinye nzeyimana olivier umwe muri abo amenyesha ko bizeye ko akamwemwe bagize ku rukino rwa mbere bazokagumana gushika batora igikombe c'uno mwaka Eh, je ndaryohewe cyane kuri uyu mwanya urabona yuko intsinzi yariryoshye cyane rwose n'akajwi kagiye ngira urabyumva uyu mwaka dutegerezwa kuduga ku yindi nivo kuruta uko twari duhe mu mwaka uhetse kubo dusanze turi kumwe ndabateye intege nk'uko bama babikora mace yose bamenye ko ari finale no mu ndwiza kandi tuzoza gutya nyine ntituzovuga ngo tuzokina nande canke nde naho tuzokina na mutanga canke iyo tubona umenga babona umenga iroroshe tuyifata nka finale twarabikoze mu myaka iheze n'ubu kandi turabyifuza kubikora kandi mu zindi nkino zabaye kuri uwo munsi wa mbere w'ihiganwa new star yatsinze kerne ku manota mirongo umunani n'atanu kuri mirongo itandatu n'ane jimkana itsinda target intamenwa yo mu ntara ya ngozi ku manota mirongo icenda n'abiri kuri mirongo itanu n'icenda dinamo yirahiye karera lions yo mu rutana ku manota mirongo icenda na rimwe kuri mirongo ine n'ane young eagles y'imakamba nayo yatsinze message ngozi ku manota mirongo itandatu n'atatu kuri mirongo itanu n'umunani mu mupira w'amaguru naho ku ndwi ya mirongo ibiri na kane atletico olympique yatsinze interstar ibitsindo bibiri ku busa ni navyo vitaro yatsinze magara young boys aigle noir yatsinze top junior kimwe ku busa musongati yanganije na rukinzi ubusa ku bundi bumamuru na tigre noir zaranganije kimwe ku kindi olympic star itsinda buja city ibitsindo bibiri ku busa nayo flambo du centre ikaba yagiye gutsindira message ngozi ku kibuga cayo igitsindo kimwe ku busa flambo du centre yaciye ifata ikibanza ca mbere n'amanota mirongo itanu n'atatu bumamuru n'iya kabiri n'amanota mirongo itanu n'abiri vitaro ikaza mu kibanza cya gatatu n'amanota mirongo ine n'icenda desire hatungimana kigali ijwi rya amerika
aha niho dusoreje aya makuru mu kiganiro cyanyu iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi abimugombwa na mugambazi abigisakura na gishamvu abinyanza na nyantanga mwese mukomere dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ujya impaka n'impeshyi abazi ibigega aciye umunsi mwiza mwari kumwe na venusite nshimiyimana